iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane tariki cumi na zitandatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda na mirongo irindwi na kabiri ku mugoroba mu rwanda naho mutwumvira kuri metero ijana na kane n'ibice bitatu fm no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu muradukurikira no kuri site yacu ya internet ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ikaze mu biganiro byo kuri ino saha
twamaze kubona ibyumba birenze ibihumbi umunani cyane cyane kuri fayive star rumuzi z'abakuru b'ibihugu barenze mirongo itanu na babiri n'aba siyiyozi
uyu ni umushikiranganji w'u rwanda ajejwe imigenderanire n'amakungu richard sezibera yabwira umugwi w'abashingamateka ujejwe umutahe w'igihugu gikoresha umutahe w'igihugu gikoresha ibijyanye no kwitegurira inama y'ishyirahamwe commonwealth itegekanijwe mu rwanda muri bibiri na mirongo ibiri ni imwe mu nkuru tubafitiye mugume ku maradiyo yanyu imbere yaho reka tuje mu burundi hassan ruvakuki yahoze ari umumenyeshamakuru wa radiyo bonesha fm yararusimvye ku bagerageje kumugandagura mugenzi wacu fidel nyongabo hano i washington aratubwira ibindi kuri iyi nkuru oriana abantu bitwaje ibigwanisho bamuteye imuhiriwe ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri ku muhingamo muri karitsiye kajaga komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura mu burengero bw'igihugu c'uburundi ku bw'inshuti ziwe ruva kuki yaguye mu mutego w'abantu bitwaje impanga mu gihe yari atashiwe hafi y'isaha imwe yo mu ijoro inshuti ziwe zivuga ko yari avuye mu modoka ashitsi we igihe umugwi w'abantu bitwaje imipanga bamutera bamukomerekeje mu mutwe ku musaya no ku kuboko izo nshuti ziwe zivuga ko ari umutego wari wateguwe neza kandi ko abamuteye bayanyaze bibaza ko yapfuye bamutwara telefone yiwe ngendanwa hasani ruvakuki yaciye ajanwa muri iryo joro mu bitaro byo hafi yaho kugira avugwe amasanamu yaherekanijwe ku mbuga ngurukanabumenyi mu burundi yerekana ruvakuki afise intege nke afise pansuma mu mutwe ku kuboko kw'ibubamfu no ku musaya ruvakuki yarekuwe mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu inyuma y'uko apfunzwe kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe urakoze cyane fidel nyongabo urakoze cyane urakoze fidel nk'uko tubivuze reka tubandanye ku munsi ugira gatatu w'inama yiga ku ruhara rw'ikoranabuhanga mu guteza imbere ubutunzi bwa afurika taransifomu afurika samiti abahinga barabiye hamwe ingene ikoranabuhanga rishobora guteza imbere uburimyi n'ubworozi hasinywe amasezerano yemerera u rwanda gutunganya imurikiragurisha ku mwaka uza rizokwinjiza ico igihugu ico igihugu amafaranga angana amamiliyaridi mirongo ine y'amadolari y'amanyamerika ibindi kuri inkuru mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru arabitubwira
abahinga batandukanye mu vyerekeye ikoranabuhanga babona ko atagisata na kimwe gikwiye gusigara inyuma kidakoresha ubwo buhinga akarorero katanzwe ni ingene abarimye n'aborozi bakwiye gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo biteze imbere umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi gerardine mukeshimana yabwiye ijwi ry'amerika ko ubuhinga bwa none bwofasha no kugira abarimyi baronke ingurane zo kwikenura kimwe nk'uko ikoranabuhanga rifasha abahinzi kwinjiza imibare cyangwa se uko umuhinzi ahagaze noneho amabanki akaba yabona yuko ari umuntu usanzwe ufite ibikorwa bibasha gutuma yabona nk'inguzanyo dufite n'indi porogaramu y'ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi twahoze tuvuga umuhinzi aho yaba ari hose cyangwa umworozi hari nk'amaherena dukoresha kugira ngo inka iba irifite ibiyikorerwa byose bigaragare noneho ubwishingizi yaguze akaba yabukoresha mu kugira ngo ashake inguzanyo yamufasha mu bikorwa by'ubuhinzi bwe ariko nanone hari byinshi bikorwa nko guhuza abafite umusaruro n'abawushaka kohereza amakuru afasha abahinzi bikorwa ku matelefone bikorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga butandukanye nayo mu byerekeye imihora y'amatelefone n'ibibuga by'indege perezida w'u rwanda paul kagame yibaza igituma uguhamagarana kuri telefone no gutembera mu ndege kenshi na kenshi bigenzurirwa i buraya when you have in mind that going to bamako from kigali
ati yumvire nawe uvuye i kigali n'indege uja i bamako muri mari ukarinda kuzunguruka ugaca i buraya hamwe ukabona kugaruka i bamako byakagombye guhinduka basi n'imiburiburi umuntu agaca nk'i nayirobi muri kenya aho kurinda kuja mu bihugu bya buraya aho byo kumvikana basi canke amajwi yacu nk'ubu nterefone mugenzi wanje kenyatta canke ibrahimu bubakar hari igihe wibaza ko uri kuvugana nabo ubwo nyene ariko sivyo kuko amajwi abanza guca ahandi hantu akagenzurirwa nk'iburaya sinzi ko ari ukugira ngo babanze batwumvirize canke ikindi ikoranabuhanga rikwiye kudufasha kugira nk'ubwo buhinga ntibucishwa ahandi therefore we need to be creating these connections directly muri iyi nama abatari bake bari bafise imigambi n'amaporoje baharonkeye ababafata mu mugongo yaba amabanki canke abandi bikorera utwabo muri urwo rwego u rwanda rwasinye amasezerano n'ubumwe bwa afurika hamwe ne banki afrexim bank ayo masezerano nayo kwakira imurikagurisha nyafurika rizobera mu rwanda mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hitezwe akunguko kangana n'imiliyaridi zirenga mirongo ine z'amadolari y'amerika nk'uko bivugwa n'umushikiranganji w'ubucuruzi n'inganda hakuziyaremye soraya ati ni iteka ku gihugu cacu kuzo kwakira irihanishwa riba buri myaka ibiri rigamije guhuriza hamwe amasosiyete inganda ibihugu n'abandi bagwiza atunganya afurika hamwe no kunguka abakiriya bashasha hagamijwe kandi kongereza uguhanahana ibidandazwa hagati y'abanyafurika ni igikorwa gikomeye mu bucuruzi kuko nk'iriheruka ryabereye mu misiri umwaka uheze imiliyaride zirenga mirongo itatu z'amadolari y'amerika zarinjiye ubu hazoza abagwiza atunga n'abadandaza barenga ibihumbi bitanu abayobozi mu nzego za leta baturutse mu bihugu mirongo itanu na bitanu imiliyaride zirenga mirongo ine z'amadolari y'amerika zinjire muri iyi nama kandi hatangujwe icese igishushanyo cy'umuntu robo mu rurimi rw'igifaransa ni umugore yitwa sofiya yakozwe na sosiyete yo muri leta zunze ubumwe za amerika good afternoon sophia good morning thank you for inviting me do you know where you are of course i am in the great city of kigali rwanda avuga indimi zine how many languages do you know in english people say hello in french bonjour in Arabic, Salam alaikum. In Swahili, Habari Zenu. In Kini Rwanda, Marahoneza.
iyi nama ya transform africa yitabiriwe n'abaguzi atunga barenga ibihumbi bine yarangiye kuri uyu wa kane iyikurikira yo ku mwaka uza izobera mu gihugu ca gine pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
urakoze pierre claver kuri iyo nkuru abanyagihugu mu duce dutandukanye tw'igihugu cy'u rwanda binubira kuba batunze telefone ariko badahamagara cyangwa ngo bahamagagwe ku gutagira iminara imihora ikigo kigenzura imikorere rura mu rwanda kivuga ko hagiye ku kuba kubakwa iminara ishika kuri mirongo itandatu mu ntumbero yo gukemura ibyo bibazo aho bikiri ni inkuru ya mugenzi wacu jean claude ganza munyamagana
bitandukanye n'uko byari bimeze mu myaka cumi n'itanu ishize aho umubare munini w'abanyarwanda bifashishaga telefoni rusange zari zizwi nka public cyangwa piblifone kugira ngo bavugane n'abo bakeneye ubu abenshi bitungiye telefoni ngendanwa bakoresha igihe bashakiye n'uko babyifuje gusa siko bimeze ku bazitunze bose kuko kugira ngo uhamagare witabe wohereze cyangwa wakire ubutumwa bugufi bisaba kuba haba utanga n'uwakira ubutumwa baba bari ahantu haboneka ihuzanzira rituma ubutumwa bwabo bwanditse cyangwa ijwi bugera kuwo bugenewe mu bice binyuranye byiganjemo imisozi miremire abatuye mu mibande bibasaba guterera imisozi bashakisha aho bahagarara kugira ngo bavugane n'abo bakeneye imbogamizi tugira hano ni netwaka usanga uburyo bwo kumenya no gutanga amakuru usanga ari ikibazo ntidushobora gukorana na interineti ntidushobora guhamagarwa ngo dusubize no kwandika mesaje urayandika ariko igapendinga ni ukuvuga ngo dufite ikibazo cya konegisiyo umunara baramutse bawutwubakiye byaba bibaye byiza ndetse na kano karere kacu karushaho gutera imbere harimo n'abantu bashoboye za sekeretariya pibulike n'ibindi bintu byo gufotora cyangwa se bijyanye na interineti tukamenya gushakira amasoko ibibazo nk'ibiboneka mu bice bitandukanye by'igihugu kandi ntibigira ingaruka gusa ku mibanire n'ihanahana amakuru mu nshuti n'abavandimwe hari n'aho bidindiza serivisi zinyuranye nk'uko uyu muyobozi w'akagari twaganiriye yabitubwiye nta konegisiyo ibaho ni ukuvuga ngo nanone dufite n'ibitaro iyo bagiye gukora raporo kuri interineti ni ukujya i musanze mu mujyi nanjye ubu ngubu mfite izi telefoni ariko sinshobora gukora na interineti nta makuru tubona ku buryo na meya cyangwa se abandi bayobozi baradushaka tukazabimenya igihe cyarangiye ubwo nko ku biro byawe nawe ku kagari nanjye ubu nahahunze niyo mpamvu nari gushakira rezo aha ngaha haruguru mbese ni ukuvuga ngo kugira ngo nkorere na interineti ni ukujya mu murenge wa kimonyi mu hitwa muri bizi mu musozi hejuru hamwe na hamwe ubuyobozi bw'ibanze buzi ko abaturage bari mu bwigunge kubwo kutagira ibikorwa remezo by'itumanaho bikwiye ariko buvuga ko ubushobozi bwabwo bugarukira gusa ku kumenyekanisha ibyo bibazo ku nzego zisumbuye muri nkotsi muko nkotsi ndetse hariho n'ahandi hatandukanye mu karere kacu ka musanze bigaragara ko ihuzanzira cyangwa se netiwake y'uburyo bw'itumanaho itameze neza ubuvugizi bwarakozwe ndetse ritugali mtn barabyumvishe binyuze muri rura igisigaye ni ugushyira mu bikorwa ibyo bemeye kugira ngo impuzanzira ibashe kuboneka bityo itumanaho rya telefoni n'irindi ryaba rikenewe rya interineti byagenda neza ikigo ngenzuramikorere rura kinafite mu nshingano ibyo kugenzura kompanyi z'itumanaho no kunoza ibijyanye naryo kivuga ko cyakoze inyigo mu gihugu hose hagamijwe kumenya aho ibibazo by'itumanaho bikiri kugira ngo bibishakirwe umuti bwana prote kanyankore uyobora ishami ry'itumanaho muri rura yabwiye ijwi rya amerika ko inyigo yakozwe yagaragaje ko hakenewe iminara mirongo itandatu n'ine hirya no hino mu gihugu kugira ngo iki kibazo gikemuke hubatswe iminara mirongo itandatu n'ine mu buryo bwose ahantu hari ikibazo cyakemuka netiwaka isanzwe iriho igakoreshwa uko bikwiye hanyuma hakongerwamo indi minara ikibazo cya kavura cy'ahatari itumanaho cyakemuka ariko ikintu cy'ingenzi cyihutirwa nanone ni uko buri wese agira itumanaho turifuza ko byarangirana n'umwaka birangiye uyu wa bibiri na cumi n'icyenda kanyankura avuga ko iyi minara nimara kuzura hazakurikiraho kugenda yongerwa ubushobozi bitewe n'ubwinshi bw'abayikoresha rurivuga ko igiye kubanza gushyira imbaraga mu kubaka iminara ku mipaka yose y'igihugu mu rwego rwo gukemura ibibazo by'abayituriye bafataga iminara yo mu bihugu bituranye igatuma badahamagara cyangwa ngo bahamagarwe rurivuga ko ku mipaka yose hazubakwa iminara mirongo ine n'itanu iyindi isigaye kubakorwa hagati mu gihugu bitewe n'aho ibibazo by'itumanaho biri kurusha ahandi ikigo ngenzuramikorere kivuga ko ku bufatanye na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu na sosiyete z'itumanaho zigenga bazongera gukora isuzuma iki cyiciro cyo kubaka iyi minara nikirangira kugira ngo haba hakiri ibibazo nabyo bikemurwe imibare ya nyuma yatanzwe na rura mu mpera z'umwaka ushize igaragaza ko abarenga mirongo irindwi n'umunani ku ijana by'abaturarwanda batunze telefoni bavuye kuri mirongo irindwi na gatandatu n'igice kimwe ku ijana bari bazitunze kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi iyi mibare yerekana ko abakoresha interinete bari miliyoni eshanu n'ibihumbi hafi magana atanu mu mpera z'umwaka ushize mu gihe bari miliyoni enye n'ibihumbi hafi magana ane mu kwezi kwa gatandatu kwa bibiri na cumi na karindwi claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahantu rya amerika urakoze cyane claude tukiri mu rwanda umushikiranganji w'imigenderanire n'amahanga richard sezibera yabwiye komisiyo yigenga y'imari n'umutungo bw'igihugu mu nama nshingamateka ko imyiteguro yo kwakira inama ya commonwealth iriko igenda neza ibindi kuri inkuru uh, asumta kabuyi arabidushikiriza bimwe mu bizatwara ingengo y'imari ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga harimo no gutegura inama ya commonwealth izabera i kigali minisitiri sezibera yabwiye abagize iyi komisiyo y'ingengo y'imari mu nteko ishinga amategeko ko hamaze gutegurwa ingingo zizaganirwaho muri iyi nama harimo ibijyanye n'imiyoborere myiza n'uburenganzira bwa muntu ikoranabuhanga na inovasiyo urubyiruko ibidukikije ubucuruzi n'ishoramari minisitiri sezibera yabwiye abadepite ko iyi nama izaba irimo abantu babarirwa hagati y'ibihumbi umunani n'ibihumbi icumi minisitiri sezibera asobanura aho bageze bitegura twamaze kubona ibyumba birenze ibihumbi umunani cyane cyane kuri fayive star rumuzi z'abakuru b'ibihugu barenze mirongo itanu na babiri n'aba ceos ikiduha icyizere cy'uko ibi byumba bizaboneka kandi bashima ni uko twabonye ni uko hari ubwo twibwira ko wenda abantu baza bagakunda radison gusa cyangwa bagashaka mariyoti cyangwa bakajya ahandi ariko tumaze kubona za delegation z'abantu bakomeye aza we akishakira indi hoteli hano turibwira rero ko ku byumba nta kibazo cy'ingutu tuzagira ikibazo cy'imihanda kirahari twumvikanye n'umujyi wa kigali ndetse na minefura kuri apuguredi ntabwo twifuza ko haza inama izateza kuri doroka hari bayipasezi imihanda yindi bagomba kuzubaka apuguredi cyane cyane ku muhanda uva ku kibuga ikibuga cy'indege
kugeza ubu amafaranga azagenda mu gutegura iyi nama ndetse n'azifashishwa mu nama yose ntaramenyekana kuko aracyasuzumirwa muri minisiteri y'imari minisitiri sezibera ariko yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ko muri iyi ngengo y'imari irimo gutegurwa hari ibyo bazakora nko kwishyura amafaranga babereyemo abakozi bakora mu miryango u rwanda rurimo nka cpgr ariko minisitiri sezibera yizeza abagize inteko ishinga amategeko ko kugeza mu mwaka utaha ibirarane byose u rwanda rufitiye imiryango u rwanda rurimo bizaba byarangiye contributions z'imiryango turimo biri muri iyi ngengo y'imari icyo nababwira nyakubahwa ni uko dufitemo ariyazi nyinshi muri iyi miryango turimo arize hafi kuri miliyari icumi icyo dukorana na minekofini twumvikanye icyo muri bubona muri iyi ngengo y'imari ni uko muri 29-2020 twifuza kuba mu miryango turimo tuzaba karenti muri kontribushoni zacu deni dutangire negosiyeshonizi y'uko ariyazi za kera zaba handori ni iz'imyaka myinshi cyane iyi minisiteri yavuze ko hari ibindi bizazamuka mu ngengo y'imari yabyo nko gufungura za ambasade nshya bazafungura ambasade ya katari maroke ghana ndetse n'iya leta zunze ubumwe z'abarabu ibizagendana kandi no kongera abakozi muri za ambasade ya new york washington na addis abeba asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane asumta kuri iyo nkuru madame victoire ingabire umuhoza umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u rwanda ayobora umugambwe fdu inkingi ritaremererwa gukorera mu rwanda umwaka uheze ingabire n'abandi banyororo barenga ku bihumbi mirongo bihumbi bibiri bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda nyuma y'imyaka umunani yari amaze afunzwe mu minsi iheze ibinyamakuru byo mu rwanda byanditse ko ingabire aherutse gukoresha inama zigamije kwinjiza abantu mu mugwi w'iterabwoba ibyo n'ibindi madamu ingabire yabiganiriyeho na mugenzi wacu edi gwema mu kiganiro muri isanga
ikibazo dufite hano mu gihugu iyo umuntu avuze pozisiyo mwebwe ntibishoboye bivuga neza ni ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi abantu benshi rero bakunze kuvuga ngo ni ishyaka rirwanya ubutegetsi ugasanga ritanga ishusho mbi abantu bakabifata mu buryo butari bwo ariko nyamara ubundi kutavuga rumwe n'ubutegetsi ni mu buzima busanzwe bw'igihugu ntabwo rero muba muri abanzi ntabwo muba murwana ahubwo navuga ko opozisiyo mu by'ukuri ifite nibura nk'ingingo ebyiri ushaka kuvuga kugira ngo ntavuge amagambo menshi icya mbere ni ugutungira urutoki abari ku butegetsi ibitagenda neza kugira ngo bikosorwe icya kabiri ituma abantu bari ku butegetsi batirara bagakorera abaturage nk'uko bigomba kuko baba batekereza ko bakoze ibyo hari opozisiyo irimo ireba izabivuga ndetse bakaba bashobora no gutakaza uwo mwanya ubuyobozi bwahabwa abandi ntabwo ari opozisiyo ni nka kuruwa do taransimisiyo ijambo narishatse naribuze hagati y'abayobora n'abayoborwa iyo rero rero abantu bagomba kuyumva ntibumve ko opozisiyo ari ikintu kibi ngo kirwanye iyo shusho mbi rero ituma kubona umwanya mu gihugu kubona opozisiyo ubona umwanya hano mu gihugu cyacu ari ibintu bikigoye wenda icyo nasubiza ni ese opozisiyo yubaka kuko na opozisiyo yubaka nshaka opozisiyo ifite izo nshingano nibura ziri ebyiri mvuze haruguru mu rwanda irakenewe irakenewe nazo ndavuga impamvu ebyiri gusa irakenewe kugira ngo dusigasire ibyagezweho mu gihugu cyacu hakosorwa ibitagenda neza irakenewe kugira ngo abanyepolitike bari hanze y'igihugu cyacu baze gukorera politike mu gihugu be kuyikorera hanze kuko politike yo hanze mu by'ukuri nta kimarira igihugu politiki igize ikimara igihugu n'ikorewe mu gihugu yumva rero ko ikenewe kugira ngo ibyo bibazo bikemurwe hanyuma rero ngasanga inzira ni inzira ndende ngo urumva naje bibiri na cumi tugeze uyu munsi ishyaka ryanjye ritari ryandikwa ariko nsanga kubaka opozisiyo yubaka mu gihugu cyacu bishoboka birasaba gusa kuhaba ubushake bwa politike ku mpande zombi icyo ushatse kuvuga ni uko kugeza ubu ngubu imbogamizi ufite kugira ngo ishyaka ryawe ryandikwe ni uko utabona uburenganzira bwo kugira ngo ushakishe abayoboke nicyo ushatse kuvuga ubu nava muri gereza ubundi byari byagenze neza rwose nari navuye kureba mu karere ka ngoma nari navuye mu karere ka ka kayonza yaravuye mu karere ka nyanza aha hantu rwose nari narangije kuhabona umubare wuzuye itegeko risaba ejo bundi rero nagiye kirehe hanyuma abantu barimo abayobozi egisegitifu w'akagari egisegitifu w'umurenge bose bakazana abantu bo kudutera hejuru bakatwirukankana nyuma bagakubita umwana tubana hano umfasha bonifasi nyuma abantu bakaza ntaza abaribo ejo nari nitabye kuri ribe nabasabye ko nshaka kumenya abantu bakoze iriya videwo n'icyo bari bagamije abantu bagahanwa kuko bavuzemo ibintu tutigeze tuvuga ibintu ntigeze mvuga ntigeze nkora ibintu bishobora kuncisha umutwe yaba abantu bakora ibyo bintu rero baba bateye ibyo rero biba byambereye nk'imbogamizi ubu byabaye bitumye nk'abamfashaga gushakisha abarwanya ishyaka ry'amabwire ntimube mutuje gatoya tubanze turebe tubanze twumvikane kuko ntabwo nshaka gukora ibintu bisenya nakubwiye ndi gushaka kubaka opozisiyo yubaka mu gihugu kugira ngo mbigereho birasaba ko n'ubushake bw'abari ku butegetsi banyorohereza bakabigakunda madamu ingabire iyo ukoze igikorwa nk'icyo cyo gushakisha abayoboke ese ah, waba usabwa kubanza kubimenyesha ubuyobozi cyangwa se ni uburenganzira bwawe ko wagenda aho ushaka hose uba ushaka abayoboke ubundi abayoboke ubashaka hirya no hino nta muntu usaba ubuyobozi kuko dushobora guhurira mu nzira nka- nkakubwira ntese ko nshaka gushyiraho ishyaka twahuza ibitekerezo nkakubwira amahame y'ishyaka gutyo gutyo ubundi itegeko rigenga ama- amashyaka rivuga amanama ku bantu basabira uruhushya iyo mumaze wa- tuvuge ko wa mubare maze kuwugwiza ubundi bataba umubare w'ifatizo magana abiri umubare magana abiri maze kuwugwiza mbere kugira ngo abantu magana abiri bahurize hamwe noneho twigire hamwe amategeko ah, azatugenga nk'ishyaka ama- i- izo izo ngamba zose tuzifatire hamwe kuko uyu munsi mbabwira ingamba mfite ariko bashobora kuvuga bati izo ngamba wenda tuzihindure urumva duhuriye rimwe magana abiri hamwe icyo gihe bisaba ko uzakoresha uzasaba uruhushya niba ngiye guhura nabo kugira ngo dushyire umukono kuri ya masezerano ya mategeko yacu bizasaba ko nkora inama tuga- tuga- tu- tugasaba uruhushya niba hari indi nama nyuma ishyaka rimaze kwemerwa bizasaba ko dukora inama ariko niba ngiye guhura n'umurwanashyaka umwe babiri icumi ngira ku- nta nubwo icyo gihe mbita abarwanashyaka ni abantu muhura mukaganira ukabagezaho igitekerezo hari ubwo mpura n'abantu cumi cumi na batanu ugasanga batanu muri bo nibo bavuze bati na- nibo bavuze bati twebwe turemeye abandi bati wenda turumva twebwe tutabishobora byo kujya mu ishyaka ntabwo rero izo zitwa inama ni rokritoma kubona ijambo biragoye no gushaka abayoboke mu by'ukuri b'ishyaka wakomoje ah, ku byabaye mu karere ka kirehe aho ah, hari amakuru yagiye atangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye mu gihugu cy'u rwanda ndetse agushinja ibyaha bikomeye cyane birimo kurema umutwe w'iterabwoba ngo ugizwe n'abantu bo mu bwoko bumwe ayo makuru uyavugaho iki Ah, wari unavuze ko wagiye muri rib icyo ki- icyo kibazo ukakibagaragariza bo bavuze iki icya mbere cyo ayo makuru yavuzwe ntabwo ariyo kuko nimutekereze ngiye guhura n'abantu hariya kirekire twabonye abantu bageze muri makumyabiri makumyabiri na babiri abantu muri abo bantu nari nzi nk'abantu bane gusa ntabwo bantu nari nzi ubwoko bwabo mbwira ukuntu wahura n'abantu ugiye guhura nabo bwa mbere utazi ubwoko bwabo ukababwira uti ngewe nanga abatutsi munzanira abahutu gusa kandi bo bari kuri imbere ntuzi abari ubwo tuvuga ibyo bitari bishoboka igihugu cyacu aho kiri uyu munsi ndahareba ndi imbere mu gihugu ntabwo ndi hanze y'igihugu ntabwo ndi wa muntu ushaka ko ibintu ibyagezweho bisenywa ndi wa muntu uvuga uti dusigasire ibyagezweho dushake uburyo ibitagenda neza bikosorwa ntabwo ndi umuntu rero wo kujya kurema umutwe w'ingabo nta ngabo nkeneye kuko njye nemera ko ibibazo dufite mu gihugu cyacu bizarangizwa n'uko abanyarwanda twicaye hamwe tukumva ko tugomba gushyira hamwe tukicara tukaganira ibinyamakuru rero byakoze izo nyandiko uyu munsi byose nabigejejeho inyandiko ibisaba ko bagomba kunyomoza ariya makuru batangaje yo kuncisha umutwe kuko urebye mu by'ukuri kwa kugira ngo bacishe umutwe niba mwarabonye nko kuri youtube hari abakozi bazakomeza bavuga bati ingabire bamurase ntibongere kumufunga ahubwo bamurase urumva bayobeje abantu babaha amakuru atariyo ntabwo ibyo bintu ari byo ibyo bya- byanatumye nyine n'urwego rwa ribu rumpamagara rujya kumbaza ruti ibi bintu byabayeho nabasobanurira ko ibyo bintu bitabayeho mbasobanurira neza uko nahuye n'abarwanashyaka n'icyari kingenza ko ntari nakoresheje inama itemewe n'amategeko ko ahubwo ngewe ndi muri kadire yo gushakisha abayoboke kugira ngo ngwize umubare usabwa n'itegeko hanyuma mbone uko nsaba kwandikisha ishyaka ubwo rero nkaba nasabye ibyo binyamakuru ngo muri ribu ubwo narababwiye barimo gukomeza gukora i- i- iperereza ryabo no mu kanya maze kuvugana na bamwe mu bo twahuye bo mu kagari ka bwiyorere bambwiye ko bari babatwaye ba- bavuganye n'inzego z'ubuyobozi ari ubuyobozi bwo mu karere bwo mu kagari bavuganye nabo babasobanuriye neza ibyo twavuze hanyuma kandi bambwiye ko nta ntibabahungabanyije nicyo kintu maze gushima bamaze kubimbwira mu kanya nishimiye ko batabahungabanyije nishimiye ko bababwiye bati nimushaka mu muyoboke cyangwa mugire nabo nababwiye ko abanyarwanda tugomba gushirika ubwoba niba wahuye na ngabire vuga icyo wavuganye nawe ujya kubeshya ujya guhimba nta- ntacyo bimaze ntabwo twubaka nijya ndi gushaka varame ngo abanyarwanda bumve ko dushobora gushyira hamwe tukubaka igihugu cyacu neza mu mitekerereze yacu inyuranye kandi birashoboka Ah, reka dufate na boni wiriwe neza ndashimira ijwi rya amerika kuba mubasha guha abo bose bafite ikibazo bakabasha ku- kubaza abo muba mwatumiye iyo ikibazo nari mfite ni gute nk'uko numva u- ushatse kujya mu ishyaka ryiwe yenda cyangwa abo bavugana wumva babagirira nabi ni izihe ingamba cyangwa ni gute baba bafite uburyo bahuza na leta kugira ngo buri wese buri wese afite ijambo kugira ngo abashe kurivuga nta nta nkurikizi cyangwa nta nta kumugiraho ingaruka boni arabaza ati abayoboke bawe bakigira ibibazo ubu ngubu byagenda gute nibyo nibyo navugaga mu kanya mvuga nti hari aba- ko ubuyobozi bugomba koro- kutworohereza kugira ngo twubake ishyaka ariko maze gutanga urugero nko mu kanya maze gutanga urugero ko abo twari kumwe bo muri kirehe nubwo uwo munsi batuvudukanye uriya egisegitifu macumu na egisegitifu karahamuheto ariko nk'uyu munsi ubuyobozi bw'akarere bwahuye n'abo mu kagari ka bwiyoreje twari kumwe nabo bamaze kumbwira rwose ko bahuye nabo ko baganiriye kandi ntawabahutaje ko banababwiye bati niba mushaka kujya mu ishyaka ry'uriya mudamu ni akazi kanyu mugende byensiri bagashyiramo mobilizasiyo ntabwo bashobora kunkora mobilizasiyo bavuga ibyabo nabo bi- bafite amashyaka yabo ndabyumva ibyo ngibyo ni ibisanzwe ariko urumva ntabwo babahohoteye urumva umuyobozi w'akarere yahuye nabo yaganiriye nabo yashatse kumenya ibyo twavuganye kandi ntibabahohoteye urumva rero ni intambwe ntekereza ko izagenda ite- iterwa mu kanya nabivuze kare ni urugendo turimo kandi ruzagera rukatugeza ku byiza bishimangira amahame ya demokarasi mu gihugu cyacu urakoze cyane Ah, boni kandi yari abajije niba hari icyo mukora kugira ngo ah, muvugane n'ubutegetsi kugira ngo abo bayoboke banyu ah, bafatwa cyangwa se bakagirwa nabi ah, byo kubaho ahangaha ah, nakwibutsa ko hari abandi bayoboke banyu ah, bafunzwe bamaze iminsi mu manza eh, i nyanza abo ngabo bo ubavugaho iki hari icyo wari wavugana n'ubutegetsi ku bijyanye n'abo bayoboke bawe bafunzwe mbo ntacyo navugana nabo kuko igihe byose bikiri mu mu- mu butabera ni ukureka ubutabera bukabanza bukarangiza akazi kabwo kuko uyu munsi ntabwo wajya imbere urubanza rutaraba ngo hanyuma ugire icyo usaba ubutabera ngo ufite ibimenyetso ubushinjacyaha bwagendeyeho ntacyo nabivugaho igihe cyose bikiri mu butabera reka tureke inkiko zibanze zirangize akazi kabwo ntabwo ari abo gusa hari hari uwabuze twagira imana bonifasi muzi ko twamubuze niwe wari unyunganirije hari umwana twabanaga hano mu rugo wamfashaga wanyunganiraga nawe mu kazi anselme nawe uherutse kwishwa ibyo ni ibibazo nkomeza kuvugana n'ubuyobozi nkabyereka ni bya bindi navugaga ni kimwe na biriya byo gukora ari amashusho ibyo byose mbere yo kuvuga ko byangiza isura y'igihugu binangiza isura y'igihugu mu banyarwanda ubwabo mu banyarwanda ubwacu bika- bikaba imbarutso yo gutuma tudashyira hamwe ababikora niyo mpamvu mbasaba ngo be kubikora kuko barasenya u rwanda iyo ubikoze hari umunyarwanda urakara kurushaho akavuga ati aka- ukamu- ugahembera umujinya iyo ubikoze ba banyarwanda bari hanze mm, baravuga bati n'ubundi mu rwanda ni igice n'igicika amatekizo umunyarwanda ahunda mirongo cyenda na kane akumva mu uyu munsi hari umuntu wishwe akumva uyu munsi hari umuntu wabuze akumva hari umunsi wahohotewe aravuga ati rwa rwanda ruracyari rwa runda akagira ngo none rwa rwanda rwa muri mirongo cyenda na kane kandi hari aho rwageze ariko nibikomeza abakomeza kubikora ndabasaba ngo babireke kugira ngo twubake igihugu cyacu mbere yo kunareba ngo ni isura y'gihugu yangizwa hanze y'igihugu tunarebe ko natwe ubwacu abanyarwanda ibyo biratwangiza muri twebwe kuri ibyo bijyanye n'ayo mavidewo ah, hari ayo nanjye nabonye ku mbuga zitandukanye abo bantu bagaragara muri ayo mavidewo muri uwo mubonano wari ufite mu karere ka kirehe wababonyemo ntabwo bari mu nama mu bo twari kumwe ahubwo baje mu baje kudutera iyo urebye videwo bari abagabo babi- babiri ba mbere batangira bazanye bwa mbere n'uwo bavuze ko ari egizegitifu w'akagari uriya macumu nibo babaje bwa mbere baraza baricara badutera rwa sere irangi bageza kubasobanurira ko twiboneye mu kiganiro gisanzwe bo baravuga bati baje mu nama njye mbabwira ko nta nama turimo wenda ko bagomba kuba bayobozaho inama yabo yari kubera barasohoka ngira ngo babyumvirije mu kanya banagaruka ari benshi tubabona bahita ndavuga nti babandi nimureba bari bibeshye inama yabo yabereye ahandi aho bongeye kubona mbona batuguye hejuru n'ubundi baza batwisesekamo mbonye batangiye kuzana ibintu by'amahane ndisohokera ndagenda nabo twari kumwe turasohoka turagenda ariko barya bose uko mwababonye ngira ngo nibane muri rya videwo nta n'umwe wari mu nama kubona rero umuntu yicara akabeshya ngo twicaye ngo hanyuma ngo aratubwira biteye isoni biteye n'agahinda ku rwanda rw'uyu munsi abantu bashobora kwicara bagakora montaje nk'iriya bakabeshya bakayikwirakwiza hose biteye isoni ndongera gusaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko ikosa nka ririya icyaha nka kiriya kitazongera kubaho kiriya kirasenya ntabwo cyubaka kandi ni mu bantu bashaka kubaka ntabwo bashaka gusenya
aho rero yari mugenzi wacu Edi Gwemera ko araganira n'umuyobozi wa- w'umugambwe fda inkingi ah, eh, ni fda inkingi mu gihugu cy'u rwanda akaba ari yari umuhoza victoire ingabire niho tuhangirije rero ikiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye mwese